Iri n'ijwi ry'Amerika ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi n'ikinyarwanda mwaramutse nshuti mwese muteze amatwi iradiyo ijwi ry'Amerika muri kumwe na Hozini Munezero ateramije ibiganiro vy'uyu musi The issue of unity and cooperation remains critical for all our programs and initiatives of Agenda 2063.
uyu ni umupfasoni nkosazana diraminizuma uwahora ari umuyobozi w'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika avuga ko ibihugu bizokogorora mu gihe bigiye hamwe bigakorera mu bumwe ni mu ijambo yashikirije ejo ku munsi w'imana i kigali mu rwanda aho yugurura inama y'abakuru b'ibihugu n'amareta ahurikiye muri iryo shyirahamwe iyi nkuru yerekeye iyo nama y'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika cyo kimwe n'ayandi makuru twabateguriye arimwo inama idasanzwe y'umutekano mu ishyirahamwe mpuzamakungu onu ku vyerekeye umutekano mu gihugu ca sudani bivugwa ko ingwano ishobora gusubira kwaduka inyuma y'aho habereye ubwicanyi bwahitanye abantu ijana turayigaruka ko mu kanya kari imbere reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu aloyise bigirimana mwaramutse neza aloyise
mwaramutse rozine mwaramutse namwe inshuti z'ijwi ry'amerika nk'uko bivuze inama yawe nijejwe umutekano ku isi isaba abategetsi muri sudani yo bumanuko kugenzura abasirikare babo kandi ikagabisha kw'ibitero ku basivile no ku bibanza birimwo abakozi ba oni bishobora guhanwa nk'ivyaha vyo mu ntambara ambasaderi w'ubuyapani muri oni koro beso ari nawe arongoye ako kanama kagizwe n'ibihugu cumi na bitanu yamenyejeje ku munsi w'imana ko vyihutirwa ko oni ikwiye kugira ico ikoze ni nyuma y'aho umusirikare w'ubushinwa wo mu nteko za oni ahasigiye ubuzima ndetse n'abandi bagenzi we batari bake bamuka mu rwanda bakomeretse mu mirwano yadutse kuva ku munsi wa kane w'iyindwi turangije gushika ku mugoroba wo kuri uyu w'imana nta biharuro ntabanduka by'abasize ubuzima muri ivyo bitero birashirwa habona kandi ntibiratomoka nimba abasirikare bayoboka perezida Salva Kiir hamwe n'abayoboka icegera ciwe Riek Machar bagiye gukurikiza ibisabwa na oni imwe mu maradiyo asamiranira k'umurwa mukuru juba yatangaje byo kwa mungu ko abantu bashika amajana abiri ama- na mirongo irindwi na batandatu bahasize ubuzima mu gihe umuvugizi wa rieke mashari we yatangaje ko abantu ijana na mirongo itanu ari bo bishwe muri izo ntureka abatari bake barakomereka ambasaderi besho atera akamo Kire na Mashare kubahiriza amasezerano bateye ko gikumu mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu amasezerano yari agamije guhagarika intambara yari imaze imyaka ibiri muri ico gihugu abo bategetsi ko ari babiri ku munsi wa gatandatu barateye akamo abarwanyi babo gushira ibirwanisho hasi ku murwa mukuru Juba ariko ntaco ako kamo kahinduye ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwo muri leta z'ubumwe za amerika bwatangaje ko bwahaye ubutungane bwa bw'ubutaliyano umunyayemene yari mu ibohero ry'abanyamerika riri i guantanamo mu gihugu ca kiba ubwo bushikiranganji bwatangaje ejo ku munsi w'imana ko kurungika uwo munyayemene yitwa fayizi ahmad yahiya suleimane mu butaliyano vyizwe neza cyane kandi basanze atangaruka mbi azotera ku mutekano w'ubutaliyano Suleimani asize izindi mbohe mirongo irindwi n'umunani muri iryo bohero perezida obama wa amerika yamye yifuza kugara imbere y'uko arangiza amabanga yiwe nk'umukuru w'igihugu Ah, obama yatanze itegeko ryo kugara guantana mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda ariko abashingamateka bo mu mugambwe w'abarepubulika baranse kumushigikira mu kuvuga ko byohungabanya umutekano wo- wa amerika perezida wa leta z'ubumwe za amerika kandi barack obama atera akamu abanyamerika kubahana hagati yabo ni nyuma y'ubwicanyi bwakozwe n'abapolisi ku birabure babiri n'abanyamerika hamwe ku birabure babiri b'abanyamerika murambabarira hamwe n'ubundi bwakurikiye bwahitanye abapolisi batanu mu gisagara ca Dallas muri leta ya Texas Obama yabitangaje igihe yariko arabonana n'umushiranganji wa mbere wa Espagne Mariana Rajoy ejo ku munsi w'Imana yashikirije ko yifuza kubona abatari mu- abari mu myiyerekano cyane cyane abihaye icivugo ca Black Lives Matters hamwe n'amashyirahamwe y'abapolisi bo muri amerika nzima kumvirizanya hagati yawo obama avuga ko umuntu wese yica umupolisi yitwaje akarenganyo kari mu butungane bwa amerika atari uwo muti wo guhangana n'icyo kibazo umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu wa misiri samehe shukri yarabonanye n'umushikiranganji wa mbere w'igihugu ca israel benjamin netanyahu ejo ku munsi w'imana abo bategetsi uko ari babiri baganiriye ku kunagura ibiganiro vy'amahoro hagati y'igihugu ca israel hamwe na palestina bubaye ubwa mbere abategetsi b'ivyo bihugu bibiri bahura haraheze imyaka yababa icumi n'urugendo rubonwa ko rufise intumbero yo gukomeza imigenderanire hagati y'ivyo bihugu uko ari bibiri
urakoze aloyize ku makuru hejo yo kudushikiriza inama igiri ya mirongo ibiri n'indwi y'abakuru b'ibihugu bihurikiye mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika union africaine mu rurimi rw'igifaransa yarayitanguye ejo ku imana i kigali mu rwanda mugenzi wacu eric bagirusa aratubwira yarambuye ku byerekeye iyo nama atangiza ku mugaragaro inama y'umuryango wa afurika yiyunze ku nshuro yayo ya makumyabiri na karindwi ibera i kigali mu rwanda umuyobozi w'uyu muryango madame kosazana zuma yashimye urugwiro muri rusange abagize umuryango babonye i kigali mu murwa mukuru w'u rwanda mu ijambo rye uyu mutegetsi yaranzwe ku rutare no guhamagarira abahagarariye ibihugu byabo muri uyu muryango kwishyira hamwe kugira ngo barusheho guteza imbere umugabane wa afurika aravuga ko igihe cyose buri gihugu mu bigize uyu muryango wa afurika yiyunze cyakomeza kuba nyamwigendaho ntacyo byafasha uyu mugabane kuko hari imwe mu mishinga itaragezweho kubera kudashyira hamwe The issue of unity and cooperation remains critical for all our programs and initiatives of Agenda 2063.
muri gahunda zacu ingingo y'ubumwe n'ubufatanye yakunze gutuma gahunda zacu zitagenda neza nk'uko byari byemejwe mu ngingo ya makumyabiri mirongo itandatu na gatatu bizatugora kugenderana mu mihoro ihuza ibihugu byacu tureba uburyo twateza imbere ingufu zagombye kuzamura inganda n'imiryango mu gutembera mu bwisanzure bw'abaturage mu gushyiraho uburezi buboneye igihe tuzaba tudafite imikoranire hagati y'ibihugu n'imiryango by'ubukungu mu karere karere imwe mu mpamvu z'uku kugenderana guke kuri ibyo bibazo nk'isoko ry'ikirere rimwe yari intumbero yacu ku rwego rw'inyungu z'igihugu bikazagera no ku nyungu z'umugabane icyabivuyemo afurika yatakaje hejuru ya mirongo ine ku ijana by'imigabane kandi n'abanyamuryango basinye amasezerano y'ikirere mu bihugu byinshi biri hanze y'afurika kuruta ibyo muri afurika rero abanyamuryango bahoraho iya disabeba bari mu mwanya nk'uwo murimo mu murwa mukuru wa afurika aho komisiyo ifite icyicaro ngo bakoreho ubuvugizi ngo barebe uburyo habaho inyungu rusange ku mugabane n'igihugu
between the national interest and the continental common good.
afatiye ku yindi migabane igeze kure mu gushyiraho imiryango ikomeye ihuza ibyo bihugu madame nkosazana z'umuyobora afurika yiyunze yakomeje gutsimbarira ku bumwe bw'umugabane wa afurika yabaye nk'uburira bagenzi be mu mbwirwaruhame isi iragenda yiremamo imiryango minini ikomeye ariko iyo miryango minini ikomeye irashyira ku ruhande afurika kandi umushinga wa duha wananiwe no gutangira nitudashyira hamwe ngo tugire isoko rimwe duhuriyeho n'ubucuruzi buto twashakaga muri iki gihe buzayoyoka iyi nama yatangiye ku itariki ya cumi izarangira ku itariki ya cumi n'umunani z'uku kwezi kwa karindwi mu by'ingenzi bizaganirwaho n'abagize uyu muryango ni ukureba uburyo habaho pasiporo imwe nyafurika ubuhahirane mu bwisanzuye ku batuye afurika ndetse no kureba uburyo buteza imbere uburenganzira bw'umugore ku mugabane wa afurika ababikurikiranira hafi ariko baremeza ko byanze bikunze ibibazo by'intambara byayogoje uyu mugabane nabyo bitazabura kuganirwaho uretse ko bigoye no kuzabimenya kuko ibiganiro byinshi biri mu muhezo amakuru yatangajwe na minisiteri y'ububanyi n'amahanga mu rwanda aremeza ko abakuru b'ibihugu mirongo itatu na bitanu bamaze kwemeza ko bazitabira iyi nama biteganijwe ko bazahura ku itariki ya cumi na zirindwi uyu ni umwanya mwiza ku gihugu nk'u rwanda kwakira inama nk'iyi haba mu buryo bw'ubukungu ndetse no kwigaragaza mu ruhando mpuzamahanga ubu ku nkengero z'imihanda y'umujyi wa kigali henshi hakikijwe n'amabendera y'ibihugu byo ku mugabane wa afurika imihanda inyura ku nyubako kigali convention center iyi nama iberamo bayifunze burundu nyuma y'imirimo y'amanywa nijoro yo guhanga indi mihanda mishya imodoka zinyuramo zibebereye inyubako ubusitani bugabanya umuhanda n'uwundi nabwo uwagera mu murwa mukuru w'u rwanda kigali ari mushya byamugora kwiyumvisha niba ari mu gihe cy'impeshyi kuko imodoka zirara zuhira ibyatsi ubutegetsi burarwana no gukomeza kurinda isura y'u rwanda n'umujyi wa kigali muri rusange kuko mu nama y'ihuriro mpuzamahanga y'ubukungu iherutse kubera mu rwanda yagenze neza ariko u rwanda rusigarana icyasha cyo kuba rwaricishije inzara bari bayitabiriye akabagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
kuba twumva tariki cumi n'eshatu y'ukwezi kwa karindwi imyaka makumyabiri izaba yuzuye ijwi ry'amerika ritangaza ibiganiro mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro byaryo byagarurira abantu icyizere cyo kumva radiyo nyuma y'amaradiyo yahemberewe ubwicanyi mu rwanda no mu burundi abanyarwanda n'abarundi bakurikiye ibiganiro by'ijwi ry'amerika babonye ko radiyo yabafasha kwiyubaka kwizerana no gusana imitima
radiyo ijwi ry'amerika yabaye umudatenguha ihuza imiryango y'abanyarwanda n'abarundi yari yaratatanye naho si akarusho ikiganiro dusangira ijambo cyabaye urubuga rw'ibitekerezo bya bose mu myaka makumyabiri ishize ese imyaka makumyabiri itaha izazana iki mu kiganiro muri isanga muzakomeza kubona urubuga rubafasha kumenya amakuru y'imvaho y'iwanyu no kwirinda ibihuha naho kuri telefone zigendanwa tuzongera ibiganiro mu mashusho no mu majwi
aho muri hose mutugezeho ubuhamya bw'icyo ibiganiro by'ijwi ry'amerika byabamariye kugeza ubu uko byagiye bisimburana
thomas periyero intumwa idasanzwe ya leta zunze ubumwe za amerika mu karere ka afurika y'ibiyaga binini binini asaba abarundi kwicara hamwe bagatora umuti w'ibibazo bya politiki igihugu cy'u burundi kimazemo iminsi avuga kandi ko biyemeje gukora ibishobotse kugira ivyo biganiro bishobore kubandanya thomas periyero yaganiriye na mugenzi wacu frederic nkundikije thomas periyelo intumwa idasanzwe ya leta zunze ubumwe za amerika mu ntara ya afurika y'ibiyaga binini avuga ko abarundi bakwiye kwicara hamwe bakaganira kugira ngo bakemure ibibazo byatumye haduka imvururu ku byerekeye ibiganiro byari bitekanijwe kuva ku igenekezo rya cumi na kabiri ryo gushika ku igenekezo rya cumi na kane ry'uku kwezi kw'indwi periyelo avuga ko leta zunze ubumwe za amerika zifuza ko umuhuza yokoranya abarundi nk'uko bitekanijwe kugira ngo bayage bongere bapfundike imigambi y'ukuntu ibibazo by'umutekano n'ubukene barimwo byoshobora kurangira Uh, we are actually um, very determined to find a way to make this round of consultations happen, ideally in a thomas periyero agira ati twariyemeje gukora ibikenewe byose kugira ngo iyindi nshuro y'ibiganiro ishobore gutangura bishobotse bikanabera yarusha ku igenekezo rya cumi na kabiri bihagarikiwe na perezida benjamin mkapa yahoze arongoye igihugu ca tanzania abategetsi bo mu ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri afurika y'umuseruko baratangaje ko ivyo biganiro bitegerezwa gushirwa ku rutonde rwa mbere kandi ko bose leta y'u Burundi hamwe n'abatavuga rumwe nayo bategerezwa kuja muri ivyo biganiro bafise umutima wo gushaka kurondera inyishu z'ibibazo by'u Burundi natwe nyene turazi ko ibiganiro vyihutirwa kuko ibintu bitifashe neza mu gihugu haba ku vyerekeye umutekano canke ubutunzi nico gituma rero inyishu yonyene ishoboka ari amasezerano apfunditswe muri ivyo biganiro bishigikiwe n'ishyirahamwe ry'ibihugu vyo muri afurika yo mu buseruko credible way forward is a negotiated solution uh, under the auspices of the East African community.
ku vyerekeye ubutumire muri ivyo biganiro vyari bitekanijwe kw'igerekezo rya cumi na kabiri gushika kw'igerekezo rya cumi na kane ry'ukwezi kw'indwi umuvugizi w'urunani senarede pancras cimpaye yabwiye iradiyo ijwi ry'amerika ko urwo runani rutaronse ubutumire ku izina ryarwo cimpaye yavuze kandi ko ata munywanyi urunani senarede arekuriwe kuja mu mibonano canke ibiganiro mu gihe cyose urwo runani ruzoba rutaratumirwa nk'urunani umushinga periyero yaragize ico abivugako Well, we know there have been concerns raised by both sides. Uh, the opposition has made very clear that they expect.
ati turazi ko hari amakenga yashikirijwe n'impande zose abatavuga rumwe na leta bagumye basaba ko baterezwa gutumirwa nk'urunani kandi barabishikirije mu manama atandukanye ko baterezwa gutumirwa nk'urunani senarede turazi ko perezida mukapa yabonanye na senarede bagaheza bakayaga uburyo imibonano yobandanya turiko turaba uburyo bushasha bu- hamwe n'ukuntu ibintu byo kwihutishwa kuko tuzi ko bihambaye ko bose baja hamwe naho ivyo vyokenerwa ko umuhuza aguma aja kuraba imirwi iyi n'irya itarinze kwicarana leta y'u Burundi yarashikirije amakenga yerekeye ikibanza imibonano iriko yaberamwo yarusha ku bwacu ikibanza ibiganiro byoberamwo ntigishobora kuba ikibazo mu gihe cyose ibyo biganiro bibereye mu kibanza kirimo umutekano kandi ibyo biganiro bigashimikira ku kamaro k'amasezerano yarusha yashoboye kurangiza indyane zari zimaze imyaka n'imyaka mu burundi amasezerano yagiriye akamaro abanyagihugu bo mu burundi
is a good reminder of the stakes uh, that are at play here for, for civilians across Burundi.
ku byerekeye raporo y'ishyirahamwe human rights watch eh, ivuga ko abajejwe umutekano mu burundi bakubaguye abaharanira ineza y'abanyagihugu hamwe n'abatavuga rumwe na leta periyero aratera akamu gasaba guhagarika ubwicanyi akongera agasaba leta gukora ibisumbirije mu gukubita intahe mu gahanga abajejwe umutekano canke hamwe n'imirwi yose ityoza agateka kazina muntu Uh, we've been appalled by the level of torture and extrajudicial killing. uh, periyero by ati government twaraguye mu gahundwe no kumva urugero inyifato yo gukubagura abantu hamwe no kubagandagura igeze ko ubwicanyi bukorwa n'inzego za leta hamwe n'abakorera leta hamwe n'imirwi ikorana na leta twarumvise kandi amakuru avuga ko n'abanyapolitiki batavuga rumwe na leta nabo nyene bagandaguye abantu twariyamirije ubwo bwicanyi bukorwa n'impande zose twarafatiye ibihano abantu mu mpande zose bigaragaje muri ubwo bukozi bw'ikibi nyamara leta y'u Burundi irafise uruhara ruhambaye cyane rwose kandi runini rwo gukora ibishobotse byose kugira ngo ntihagire umurundi n'umwe aborezwa igufa leta iterezwa kandi gukubita intahe mu gahanga abantu bose bakora ayo mabi to prevent torture, but to hold accountable those who have committed such egregious acts.
murabandanya kumviriza ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda reka ubu naho dutandukire amakuru y'inkino avugwa mu karere mu mpera z'iyindwi twari turangije mu burundi haratunganijwe inkino zisozera ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cyicaro cya mbere imigwi ine ariyo vitalo muzinga mesaje ngozi na aigle noir niyo yatanye mu mitwe muri izo nkino izindi nkino zatunganijwe ni izo guturana hasi judo mu rurimi rw'igifaransa izo nkino zatunganijwe mu ntumbero yo guhimbaza imyaka mirongo itanu n'ine uburundi bumaze bwikukiye ni inkuru dushikirizwa na evariste nziko banyanka mu mpera z'indwi twaraye turangije niho hasozerwa ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cyicaro cya mbere ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu burundi ryatunganije inkino zihuza imirwi ine yabaye imbere mu ihiganwa ku munsi wa gatandatu igihe cy'isaha umunani umugwi vitaro wabaye uwa mbere watsinze umugwi wa gisirikare muzinga uri mu kibanza cya gatatu ibitsindo bibiri kuri kimwe igihe cy'isaha icumi mesaje ngozi uri mu kibanza cya kabiri watsinze egre noir w'imakamba uri mu kibanza cya kane kuri za penaliti zine kuri imwe iminota mirongo icenda ikaba yari yarangiye iyo mirwi inganya kimwe ku kindi kuri uyu w'imana igihe cy'isaha umunani imigwi ya muzinga na egre noir yahiganiwe ikibanza cya gatatu egre noir itahukana ico kibanza inyuma yo gutsinda muzinga igitsindo kimwe ku busa igihe cy'isaha y'icumi hatanye mu mitwe vitaro na mesaje ngozi ihiganirwa ikibanza ca mbere iminota mirongo icenda yarangiye iyo mirwi yose inganya ubusa ku bundi iyo mirwi yikoze kuri za penaliti abakinyi bose uko ari mirongo ibiri na babiri barateye vitaro injizi indwi mesaje ngozi injiza zitandatu abakunzi ba vitaro baca bariruhusa uyu ni umwe mu bakunzi b'uwo mugwi ku bwanjye ndanezerewe cyane kubera ko ubundi bazi ko bakintwaye aho nari naduze ruguru muri sosumo uyu munsi rero ni umunezero mwinshi cyane aho dutanye igikombe ekipe ya vitaro biranezeye cyane kandi twifuza n'ibikurikiye ko tuzobitahana umugwi vitaro warawutsinze mesaje ngozi biwugoye inyuma y'indwi zitatu uwo murwi nawo uwutsindiye mu rutana mu rukino rwa nyuma w'igikombe c'umukuru w'igihugu kuri za penaliti zine kuri zibiri abakinyi ba vitaro bari banezerewe kuri uyu w'imana inyuma y'intsinzi hakizimana isa umukinyi yatsinze penaliti ya cumi na rimwe yahaye inzinzi umugwi hamwe n'umunyegori marc arthur harakaza bashima ko baraye bihoye mesaje ngozi ndaryohewe cyane kubona ndosheje ekipe yanjye kuko ndabishimye turashimiye imana kuko kubona ingene tubasubije aba bana ingene ba- bari badusinze hariya muri finale ya coupe du president rero turaryohewe kubona tubasinze ni urukino mwabonye namo rutari rworoshe mu mahinga nk'atatu abahungu baheruka kudutsindira muri sosumo nk'uko nyine ku mapenaliti natwe tukaba tubatsinze ku mapenaliti uno munsi uno munsi wakuyeho amapenaliti ashika kuri atanu wiyumva gute Eh, nimva umunezero kubera urabona umugwi wa vitaro n'umugwi ufise pressure umugwi ufise abafana umugwi ukoresha uburyo bwinshi urumva n'umugwi usaba n'ibikombe iko bibonetse ko dushobora kubitwara urumva rero ni umunezero ntangere kubona n'igikombe c'uno munsi cinjiye mu bindi ku ruhande rw'abamenyereza ba vitaro barashimye kubona batahukanye inzinzi mu ihiganwa ryo gusozera ihiganwa ry'uno mwaka mu cicaro ca mbere kubona umugwi message ngozi ugize iminsi ubagora hari ingingo Francis icegera c'umumenyereza w'uwo murwi asigura ko umugwi message ngozi ugizwe n'abakinyi bamaze hafi imyaka itandatu bari kumwe ikintu cya mbere novuga ni uko umugwi wa message ngozi atari umugwi muto ni umugwi ukomeye ufise abakinyi bamaranye imyaka myinshi umuntu amaze kubona n'ingene ikina muri shampiyona yaba iya kabiri inyuma y'iwacu iratwara ku budi perezida ni umugwi ukomeye cyane ubu ukomeye dushobora guhangana je ndibaza yuko natwe ngene two turahindura mu minsi iza tuzoshobora kubahindurira natwe ni igiki mugiye gukora mubwira abarorerezi mubwira abakunzi b'umugwi vitaro tugiye kwitegura cyane kandi byiza bihagije kugira dushobore gutwara ihiganwa ryo mu mwaka uza dushobore no guserukira igihugu muri Ligue des Champions kandi tuzobishyiramo ingufu gushika no mu mapure hariyo abakinyi muheruka gusezera muri vitaro mwinjiza abandi mbega abo mwinjije bashasha ubu murabona ko bazokora gusumba bagiye bazoshika no mu mugwi vitaro imbere na cane cane mu higanwa rya afurika rihuza imigwi yabaye ya mbere wayo abakinyi bashasha bashyize muri vitaro baracariko baramenyera ariko twabatoye tubizeye ko babishoboye kuko bamaze kuvyerekana mu migwi bahoramo ubu hasigaye yuko gusa tubinjiza muri ekipe ya vitalo bakamenya filozofi ya vitalo mu myaka iza nabo bazoshobore guserukira umugwi wa vitalo bishimishije umugwi vitaro waciye uhabwa igikombe c'ihiganwa ry'uno mwaka mu cicaro ca mbere gihabwa kizigenza w'uwo mugwi mavugo rodi abakunzi ba vitaro bari basidukanye n'iyonka kuri w'imana ku kibuga citiriwe umuganwa rudoviko rwa gasore baratamba baratarika mu nkino zo guturana hasi nazo jido ishyirahamwe rya jido ryaratunganije kuri w'imana ihiganwa ritoya bita tournoi mu ntumbero yo guhimbaza imyaka mirongo itanu n'ine uburundi bwikukiye ibyo byashyikirijwe na valeri manirakiza arongoye iryo shyirahamwe imigwi cumi n'itatu igizwe n'abakinnyi mirongo icyenda n'umwe niyo yitabye iryo higanwa ku ruhande rw'abasore umugwi tori wo ku ishuri ry'abafaransa mu gisagara ca bujumbura no mugwi iponi wo muri zone ngagara ugizwe n'abigeme niyo yatahukanye ikibanza ca mbere urongoye ishyirahamwe rya judo mu burundi yamenyesheje kandi ko kabaye n'akaryo ko gutegura umukinnyi w'umwigeme kasongo antoinette ari mu bazoserukira uburundi mu nkino zo kwinonora imitsi iriyo de janeiro mu gihugu ca brezil mu kwezi k'umunani kuza ibujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika tukiri mu by'inkino igihugu cy'u rwanda kiriko kiritegurira inkino za olympique zizobera mu gisagara ca rio de janeiro muri brezil mu kiringo kitarenze ukwezi kumwe mugenzi wacu jean claude munyandinda aratubwira abazoseruka muri izo nkino n'uburyo imyiteguro iriko iragenda mu gihe kitageze ku kwezi mu mujyi wa rio de janeiro muri brezil hazatangira imikino olympique u rwanda narwo ruzaseruka muri iyo mikino aho ruzohereza intumwa zigizwe n'abantu cumi n'umunani barimo abakinnyi umunani n'ababaherekeje icumi imyiteguro y'abazarushanwa ngo yagenze neza ndetse n'ubufasha bwaratanzwe hagendewe ku byasabwe n'abashinzwe tekinike mu mikino inyuranye uyu ni umuyobozi ushinzwe siporo muri minisiteri ya siporo n'umuco emmanuel bugingo twebwe rero ntabwo dusimbura za federasiyo twebwe turabasaba ngo muduhe gahunda y'imyiteguro tukareba abakinnyi bagiye kuduha icyo nk'ubu mu gihe tugeze ahangaha ushobora kuduha umukinnyi w'umutangizi ngo utubwire ngo agiye kujya mu marushanwa runaka ashake minima kuko tuba tubakurikirana uko bagenda umwaka ku mwaka tugenda dukurikirana abo tubona bagenda bakora neza tukabafasha twagiye tubafasha kugira ngo bitegure kandi tukagendera kuri gahunda twahawe n'amafederasiyo kugira ngo tugendane n'iyo asipe tekinike komite olympique ivuga ko yagerageje gushyira ingufu mu gushakisha abakinnyi bashoboye bazahagarara igihugu mu ruhando mpuzamahanga mu mujyi wa rio de janeiro ariko nanone ngo imbogamizi ziracyahari mu mikino imwe n'imwe gusa ibisubizo ngo biri hafi kuboneka birasobanurwa na robert bayigamba perezida wa komite olympique y'u rwanda muri swimming ntabwo tugomba kwirengagiza turacyafite imbogamizi y'aho bogera ibyo ni ikibazo kiriho kizwi ikishimishije kuri swimming ni uko wda yemeye kubifata nka ishuri bikazabera i butare kuri iprc huye cyane cyane bashaka gukoresha ya swimming pool ya groupe scolaire ubu niyo bazajya bakoreraho imyitozo ese ubundi uru rugendo rwo gushakisha abakinnyi b'abanyarwanda bazajya muri imikino olympique no kubategura rwagenze rute ibisobanuro turabihabwa na erimanirarora visi perezida wa komite olympique y'u rwanda akaba ari nawe uzaba ayoboye intumwa z'u rwanda chef de mission tukimara gutorwa nk'uko perezida wa komite nasiyonal olympique na komite yarayoboye yavuze yuko yifuza ko imikino ya jezi olympique bigomba kugenda ku murongo ndetse akavuga na longe list yamabwira yuko twatangiye dufite longe list muri 2014 mu kwezi kwa gatandatu yari igizwe n'amafederasiyo hafi atandatu ya mbere ari football munsi y'imyaka makumyabiri n'itatu football kwikarifiya biragorana biragorana cyane impamvu u rwanda rwavuyemo rutarenze umutaru ariko twari twaruherekeje muri preparation kandi byagiye mu- muri gahunda zacu dushyiramo rero volleyball yo hanze beach volleyball yo mu nzu abakobwa n'abahungu amakipe agenda ari impanga abakobwa bane n'abahungu bane nagira ngo mbabwire yuko abakobwa aribo ba- bageze ku munota wa nyuma nako ni ku isegonda rya nyuma hagiyemo handball handball ntiyarenze umutaru rugby ntiyarenze umutaru Eh, taekwondo yo n'ubundi dusanzwe dukorana yaragerageje ariko biranga none ubu ngubu dufite amafederasiyo atatu azajya muri jeux olympique iya mbere ni atletisme iya kabiri ni ferwasi iya gatatu ni swimming cyangwa se natation mu bakinnyi umunani u rwanda ruzohereza mu mikino olympique harimo batatu bazasiganwa muri marathon aribo ambroise uwiragiye jean baptiste simukeka na claudette mukasakindi harimo kandi umukinnyi umwe uzasiganwa ibirometero icumi ariwe salome nyirarukundo abasore babiri bazaseruka mu mukino wo gusiganwa ku magare ni natani byukusenge uzarushanwa mu rwego rw'amagare yo mu misozi na adrien niyonshuti uzakora isiganwa risanzwe ryo ku muhanda kuri aba hiyongeraho abakinnyi babiri bazarushanwa mu mukino wo koga aribo johana umurungi na irwa imana iraguha yari claude munyandinda i kigali
mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo muri iki gitondo ariko imbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije
Inama ya ONU ijejwe umutekano ku isi isaba abategetsi bo muri Sudani yo mu manuko kugenzura abasirikare babo kandi ikagabisha ko ibitero ku basivile no ku bibanza birimwo abakozi ba ONU bishobora guhanwa nk'ivyaha vyo mu ntambara ni nyuma y'aho umusirikare w'Ubushinwa wo mu nteko za ONU ahasigiye ubuzima ndetse n'abandi bagenzi be batari bake bamuka mu Rwanda bak komeretse mu mirwano yadutse kuva ku munsi wa kane w'indwi muri sudani y'ubumanuko imwe mu maradiyo asamiranira ku murwa mukuru juba yatangaje ejo ku munsi w'imana ko abantu bashika amajana abiri na mirongo irindwi na batandatu bahasize ubuzima mu gihe mugenzi umuvugizi wa rieke mashare we yatangaje ko abantu ijana na mirongo itanu aribo bishwe muri izo ntureka abatari bake nabo barakomereka Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa leta z'ubumwe za Amerika bwatangaje ko bwahaye ubutungane bwa leta y'Ubutaliyano abanyayemen umunyayemen murambabarira yari mu ibohero ry'abanyamerika riri Guantanamo mu gihugu ca Cuba Suleimane niryo zina ryiwe asize izindi mbohe 78 muri iryo bohero ry'i Guantanamo Be- Perezida Obama wa Amerika yamye yifuza kugara imbere yuko arangiza amabanga yiwe nk'umukuru w'igihugu Obama yatanze itegeko ryo kugara Guantanamo mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda ariko abashinga amateka bo mu mugambwe w'abarepublika baranse kumushikira mu kuvuga ko byohungabanya umutekano wa Amerika Perezida Barack Obama wa leta z'ubumwe za Amerika kandi atera akamo abanyamerika kubahana hagati yabo ni nyuma y'ubwicanyi bwakozwe n'abapolisi kubirabure babiri b'abanyamerika hamwe n'ubundi bwakurikiye bwahitanye abapolisi batanu mu gisagara ca Dallas ni muri leta ya Texas Texas murambabarira Obama yashikirije ko yifuza kubona abari mu myiyerekano hamwe n'aba harani n'aba n'amashyirahamwe murambabarira y'abapolisi muri amerika nzima kumvirizanya bakumvikana hagati yabo obama avuga ko umuntu wese yica umupolisi yitwaje akarenganyo kari mu butungane bwa amerika atari uwo muti wo guhungana n'ico kibazo inshuti namwe bagenzi b'iradiyo ijwi ry'amerika aha niho hagarukiye ibiganiro twabateguriye muri aka kanya tuboneyeho kandi akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na fatu arimasi karara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije kuri mikoro mwari kumwe na hozini munezero amakuru nayo mwayashikirijwe na aloyize bigirimana mwakoze kudutega amatwi tubifurije amahoro y'imana n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.